Tonin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgal sa'aatii lamaa hodha kaag sa'aatii sadiit meetira baandii kudhanii sagalii digdamii lamaa fi digdamii shan irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardhaa kun ammaan tan jalqaban. Babaroota Oleensoraa Halakeetar guyyaa roobii sadaasaan tokko bara kum lamaaf kudhanii torba raadiyoonii VOA qophii afaan Oromootiin Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra caqasaa jirtanii dhiyaadhaa saniin jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akkam ooltan loltoonni raayyaa waraanaa Itiyoophiyaa duula Alshabaab irratti geggeeffamuuf har'a Somaaliyaa seenan jedhamee jira matoota do'arra qabnu keessa tokko.
Wabiin bayitiin obbo Baqqalee Garbaataa jedhantaan hin taane beellam guyyaa 20tiin dubbitan mallar deebi'anii ilaaluuf beellam qabanii artistooti Oromoo torbaan biyyi naga dhowwanii jedhaniitiin himatan kaleeman murtii dhiyaatanii dubbii isaanii beellama boriitiin dabarsan yoo isaatii qabaanna immoo Oromoon naannoo Finfinnee keessatti naannoo Sumaaleerra baqataniitiin Rift Vaalii keessatti qubatan maal keessa jedhan walumaa galatti koreenii gargaarsa biyya keessaatiif biyya alaatti walitti qabaa jirtu Oromoo naannoo gargaraati keessa baqataniif horii walitti qabaa jirtu maal jettu isaatii qabaannitti deebina sunitti asaana. oduun jalqabnaan ture namo.
Qondaalonni Niiwoork nama magaalattii keessatti kaleessa konkolaataa fe'iisaa kireeffamee karaa namoonnii fi biskileetiin itti heddummaatutti oofamuudhaan namoota hedduu galaafateef itti gaafatamaa ta'e qorachuu jalqabanii jiru. Eega fulbaana kudha tokko bara kuma lamaaf tokko aleellaan xayyaarota lamaan gamoolee waaltaa daldala addunyaa lamarratti geggeessame lubbuu dhibba hedduu fixee as aleellaa shororkeessummaa magaalaa Niiwoork keessatti yoo xiqqaate namoota saddeet galaafate kana duuba kaka'iinsi maalee akka jiru adda baafachuutti fuuleffate qorannaan geggeessamu kun namna leellaa kaleessaa kana geggeesse jedhame saayifolo saayipov bara 2010 uzbeek irraa gara yuunaayitid isteetsitti kan godaane yoo ta'u fuula miidiyaa hawaasummaa qabiyyee garee shorkeessummaa islaamik isteet qabutti hidhata qabaachuusaa dubbatu qorattoonni kun barreeffamni bakka haleellaan itti geggeeffame sanatti argames garee jihaadii sanaaf kan bulu ta'uusaa kan inni itti dhugeesse of keessaa qabaachuusaa dubbatanii jiru maddeen kun kaleessa poolisii magaalaa niiwoorkiin garaarra aleelamee kan qabame saayipoof amma lubbuun hafee wallaansi baqaqsanii hodhuu godhameef akka jirudha kan dubbatamaa jiru bulchaan magaalaa niiwoork biil dabluusiyo akka jedhanitti aleellaan kaleessa magaalaa isaanii keessatti geggeessame sun saayifuloo saapoof kan geggeeffame yoo xiqqaate namoota saddeet ajjeesuusaa fi kudha tokko madeessuusaa beeksisanii jiran. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. loltoonni laayyaa waraanaa Itiyoophiyaa duula mootummaa Somaaliyaa hidhattoota Alshabaab irratti geggeessuuf karoorfate deeggaruuf jecha daangaa qaxxaamuranii Somaaliyaa seenuun isaanii gabaasamee jira. Magaalaa daangaarraa Doolloo jedhamtu kan kutaa Somaaliyaa geedoo keessatti argamturraa jiraattonni har'a ganama yoo xiqqaate konkolaattota soddoma loltoota Itiyoophiyaa fe'atanii gara daangaa Somaaliyaatti seenan. argu isaanii dubbatu namoonni ijaan arganiif akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan raadiyoo sagalee ameerikaa kutaa afaan somaaleef ibsaa kennaniin akka jedhanitti loltoonni itiyoophiyaa kuma tokkotu somaaliyaa seene konkolaattota waraanaaf konkolaattota fe'iisaa qawweeleen guutamaniin gara somaaliyaatti seenan jedha jiraataan tokko itiyoophiyaan akka qaama humna nageegumsaa gamtaa afrikaa yookaan amisoomitti loltoota kumaan lakkaawan somaaliyaa keessaa qabdi. kan vii'oo'een quunnamame aangawaan somaaliyaa kanaannoo akka jedhanitti sochiin humna waraanaa itiyoophiyaa innarraa kun dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiran. hiriira kaleessa magaalaa galma mootummaa eertiraa asmaraa keessatti geggeessame irratti tarkaanfiin okkaraa fudhatamuu isaatiif sagaleen dhukaasaa dhaga'amu embaasii yuunaayitid isteetsi eertiraa jiru kaleessa gabaasee jira maddi dhukaasichaa eenyu akka ta'e garuu waan adda baasee dubbate hin qabu. viidiyooleen agi tokko feesbuukii tiwutarii fi yuutuubii irratti maxxansamanii ba'an akka agarsiisanitti yeroo hiriirtonni giddugala magaalaa asmaraa keessa fiigaa jiranitti dhukaasni deddeebi'ee dhaga'amaa ture gabaasaaleen hin mirkaneeffamiin akka jedhanitti magaalaa asmaraa ganda musliimonni itti heddummaatan akriyaa jedhamu keessatti jalqabame hiriirichi ka ganda sana keessatti argamu mana barnootaa islaamaa diyaa islaamik skuul of asmaraa jedhamu. kaarikulemii yookaan immoo sirna barnootaasaa akka jijjiru ammaan dura mootummaa Eertiraatiin ajajame akka tureef maanguddoon miseensa boordii ta'an Muusaa Mohaammed Nuur dabalee boordiin mana barnootichaa diduusaa fi sababaa kanaan garii hidhamuu isaanii marsariitiin garee mormituu mootummaa awet daatkaam jedhamu gabaasee jira. Akka marsariitii sana irratti gabaasametti barattootaaf kanneen biroo tarkaanfii mootummaa sana mormantuu mormii isaanii dhageessisuudhaaf karaawwan Asmaraatti ba'e kaleessa jechuudha. Kan gaazexoota Eertiraa ala jiraataniin magaalaa Paariis irraa tamsaasamu raadiyoon Reenaa akka jedhutti immoo barattoota mana barnootaa Islaamaa kanneen dhibba tokko ol ta'antu hiriira mormii ba'e. Sa'atii tokko keessatti humnoonni mootummaa uleef meeshaalee waraanaa qabatan itti bobba'anii addaan facaasan. Maddeen Eertiraa keessaaf ala jiran raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Tigreef akka ibsanitti namoonni hedduun hidhamanii jiranii ammallee hidhamaa jiru. Kanneen madaawanis ta'e du'an jiraachuuf dhiisuu isaanii garuu akka hin qulqulleeffatin raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Tigreef ibsanii jiru. Kaleessa gaafa onkoloolessa soddomii tokko walakkeessa magaalaa Asmaraatti namoonni hedduun hiriira ba'uu isaaniitiif hiriiricha bittimsuudhaaf humnoonni nageegumsaa mootummaa dhukaasa banuu isaanii kan dubbate mootummaan Biriteen yookaan Yuunaayitid Kingdem gamasaatiin akka lammiiwwan isaaf qondaalonni embaasiisaa of eeggannoon socho'aniif bakka hiriiraarraa fagaatan akeekkachiisee jira. Eertiraa keessa shororkeessummaan ammaan dura geggeessame jiraachuu baateeyyuu haleellaan geggeeffamu hin danda'u. hin jiru jechuun hin danda'amu jechuudhaan akeekkachiisni kun ibsee jira. Hoogganoonni Burundiif ka biyyoota giddugaleessa Afrikaatti achi naannoo sana jiranii akka baqattoonni siyaasaa Burundii gara biyya isaaniitti deebi'an gaafataniyyuu biyyatti deebi'uun akka nageenya isaaniitiif amansiisaa hin ta'in namoonni Burundii kun dubbatanii jiru. Yoo gara Burundiitti deebine hiriira mootummaadhaan geggeeffamu. hiraarsa mootummaadhaan geggeeffamutu nurratti geggeeffama jennee sodaanna jechuudhaan VOA ibsanii jiru. Pireezidaantiin Burundii Peer Nikurunzuuzaa akka marsaa sadaffaa fi dorgommiitti hin seennee fi taayitaa hin qabanne bara 2015 biyya keessaaf alaa mormiin itti ka'eeyyuu qeeqaaf mormii sana duubatti dhiisanii taayitaa isaanii cichanii qabatanii turan. Pireezidaantiin Nikurunziizaan taayitaatti gal taayitaa gadhiisuu diduu fi itti cichuun isaanii mormiif ookkara biyyattii kaaserraa kan ka'e uummanni kuma dhibba afurii ol ta'u gara biyyoota afrikaa achitti dhiyoo jiranii keessumaa ruwaandaa yugaandaaf taanzaaniyaatti baqachuun isaanii ni yaadatama. poolisiin tuuniiziyaa shakkamaa fiinxaalessa islaamaa ka gamoo paarlaamaa biyyattii fuulduratti qondaalota poolisii lama waraane qabuu isaanii beeksisee jira ministeerri dhimma biyya keessaa tuuniiziyaa. namni aleellaa sana geggeesse aangawoota biratti beekamaa ture shororkeessaa ta'uunsaa kan beekame eega qondaalota lameen waraane boodaa jedhani jiru qondaalota lameen keessaa tokko mormarra waraaname wallaansaa tattamaaf gara hospitaalaatti geessamuunsaas beekamee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
taam caqasuu jirtan tun raadiyoon voa sagantaa afaan oromooti. artistoota oromoo torbaata biyyi nagaa dhowwanii jedhaniitiin himatanii kalee mana murtii fidan jaaliitiin kunniin gammaatti ganni tokkoof wayi hidhame tan irratti dubbii isaanii beellamaan qaban abukaatoon isaanii obbo Tolaa Maariyaam Margaa jari kun maan keessa jira jedheetiin irratti gaafadhe eenyu fa'a jari kun jedhee gaafadhe jennaan.
Tokkoffaan waliyaat baqqalaa jedhama. Lammaffaan mooyil misgaanii jedhama. sadaffaan qananii taamirii jedhamti himatamtuu dubaraati jechuudha. afraffaan ifaa gammachuu jedhama shanaffaan baayiluu maccooti jaha'affaan artist seenaa salamooni torbaffaan himatamaa eeliyaas kifili maaliin himatan jara kana seera shororkeessummaa labsii dhibba shantamii tokkoon darbuudhaan kan isaan himataman gannagamidha mana gammaa naannoo waggaa tokkoo hidhamuu fi kan isaan jiranii eessatti hidhaman warri dubaraa lamaan jechuunis artist Qananii Taammiruutii fi artist Seenaa Salamoon kan isaan jiran mana hidhaa Qaallittii jedhamudha. Warreen hafan himatamtoonni dhiiraa shanan immoo mana hidhaa Qillinxoo jedhamu jechuudha.
Kalee walumaan dhufani?
Jarreen torban iyyuu dhiyaataniiru jechuudha. Deebii abbaa langaa laatee fi mormii nuti kaafne sana wal bukkee qabee ilaalee madaaluudhaani galmurtii laachuuf kan ture jechuudha beellamni kaleessaa. Abukaatonni mormi sadarkaa irraa lamaan keessaniiyyuu kan mataa mataa keessanii dhiyeessitanii inni kun immoo ta'uun irra hin turre mormi sadarkaa duraa tokkotti dhiyaachuutu irra ture jechuudhaan kan lamaan keessanii ilaaluu hin dandeenye wanna ta'eef yoonii seetu ta'e yaada lamaan keessanii iddoo tokkotti cuunfaatii mormi sadarkaa duraa tokko dhiyeessaa yoo ta'uu baate immoo kan lamaan keessanii keessaatii kan abbaa tokkoof kufaa gochuudhaan ofii keessanii kufaa gochuudhaan manni murtii kan eenyu akka ilaaluu qabu nutti himaatii bu'uura sanaatiin gal murtii laachuu dandeenya jechuudhaan kan isaan beellama kan qabanii.
Eegiidhamanii gani tokko fa'i manidhaa dhufanii jennaan maani himata.
Oolmaa kaleessaa kan ture irratti keessumatti himatamtoota torban keessaati himatamtoonni lama jechuunis himatamaa torbaffaa kan ta'e Eliyaas Kifluutii fi himatamaa afuraffaa kan ta'e Isaa Gammachuu yaada isaanii mana murtiitti dhiyeessanii turani. Eliyaas Kifluun keessumatti haala fayyaa isaatii wajjin wal qabate haala gaariirra akka hin jirredha. Narbii dhukkubsata. Kanaan durallee dhibee kana wajjin wal qabatee illee mana murtiitti iyyata dhiyeessinee fi turre. Kan jedhame wayyaa furdaa ta'anii kan ho'allee laachuu fi danda'anii kolleettaa dheedheeraa kan qabani uffachuu akka qabu kan eeyyamamee fi ajajis kan laatame bu'uura kanaan ture. Sababiin isaas naannoo gateettii isaa irratti rakkoo lafee akka qabudha. Manni manni yaalaa kanaan dura laatee ture. Haaluma kanaan uffannaan uffatu sirraa'uu akka qabu. Uffata fufurdaan qorraan galfine kan kolleettaa dhedheeraa qaban. manni murtiilee dhagaa mana yaalaa kana ilaaleetudha kan inni mana sirreessaatiif ajaja laateefi ture. Haa ta'u malee kaleessallee taanaan kanaan duratti yeroo qaamaan namnee Eeliyaasii miti kan inni jechaa ture ajaji mana murtii kun ammallee akka hin raawwataminiif jirudha kan nutti himaa ture kaleessallee dhaddacharratti isa kana dubbateera. Ammallee immoo fayyaansaa haala gaariirra akka hin jirretti qoricha inni achi keessaatti fudhachaa jirullee mana sirreessaa keessaa qorichi laatamaatii ni jira. Qorichi sun illee yeroodhaa yerootti miidhaa garaachaafaa akkatti dhaqqabsiisaa jirudha. Ofiisaatiin yaalamuu akka danda'uu fi akka eeyyamamuuf yoo gaafate illee amma ammaatti eeyyamamneef ta'uu innaa karaa adda addaatiin illee of yaaluu akka danda'u gaafate meeshaan tokko tokko illee galfamuu fi akka dhorkame mana murtiitti himatee ture. Isaa gammachuu illee karaa isaatiin akka walii galaatti qabiinsi mana sirreessaa jiru gaarii akka hin taanee fi rakkoo mataa isaatii akka qabu bishaan achi keessatti kan dhiyaachaa jiru. Bishaan boollaa waan ta'eef qulqullina kan hin qabne, booruu kan ta'e, cirracha kan qabu fi akkasumas waan adda addaa kan qabu ta'uu isaa ibseera. Faashii seentimeetira bal'isa seentimeetira saddeettama akka irratti nama lama ta'anii akka ciisanii fi inni kun immoo rakkoo adda addaa akka irraan ga'aa jiru. Cinaacha tokko fa'iin ciisanii akka bulanidha kan isaan dubbatanii. haa ta'u malee kan eeliyaasif dhiyeessas ta'e kan isaan dhiyeesse manni murtii afaanii fudhachuu hin barbaanne beellama borii kanatti barreeffamaan amma rakkoon jiru hundumtiyyuu walitti qabatee ni dhiyaata jenneeti kan yaadnu. Ijoolleen dubaraa lamaan kanaan kan beellama kaleessarratti wanta isaan himatan hin jiru yeroon qaamaan dhaqee isaan mana sirreessaa taasofsiisutti garuu rakkoon adda addaa akka jiru isaanillee natti himanii turanii maatiin dhufee akka barbaadetti isaan gaafachuu akka hin dandeenye fi qoodiinsi akka irratti gaggeeffamu natti himaa turan kanaan dura. Akka walii galaatti qabiinsaa kan qaallitti isaa ta'u kan qilinca'u rakkoo guddaa keessa kan jiran ta'uu isaati.
Bootala Maariyaamin galateeffannaa yaadi isaanii ammallee bor murtii beellan borii irratti yaadi isaanii dhiyeeffachuuf abukaatoon lamaan iyyuu walii galaniiti yaa tokko dhiyeeffachuuf walii galanii tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti. Dirree Demokiraasii. Bayitiin obbo Baqqalee Garbaa qabdii qarshii kuma soddomaatiin bahaa jedhantaan hin taane ammallee dubbii tana beellamaan dabarsan akka abukaatoo fi maatii obbo Baqqalee irraa dhageenyetti beellam kan gara guyyaa diddamaatti dabarsanii tanirra jaalanneen intala obbo Baqqalee Garbaa boontuu Baqqalaallee dubbifte garasiisan deebisa.
Daqiiqaa muraasa keessatti baankii mana murtii waliigalaa fuuldura jiru biratti CPO hojjechiisnee galchinee turre. waraqaa garaagaraa kan barreeffamu jira kan mallatteeffamu jira isa hundumaa xumurree mana hidhaa qiliinqootti nu barreessan mirgi wabii eegameeraa fi haga dhiifamu kan jedhu jechuudha. erga poostaan mana murtii achiin ga'ee booda gaafuma sana hiikama jennee achi teenyee eegaa turre yeroo sana wanta qoratamutu jira waan ilaalamutu jira kanaaf hamma gadi hin dhiifamu nuun jedhan.
Gaafa wixataa jechuu.
Ganamaan gaafa dhufnu lakkoofsi galmee dogoggora qaba. Manni hidhaa Qilinxoo kan Baqqalaa Garbaa beekuu fi kan inni itti mana murtiitti deddeebisaa ture. Galmee isa mana murtii olaanaa yeroo shororkeessummaadhaan himatameeti. Inni kun immoo kan mirga wabiiti kun kan biraadha inni sun kan biraadha. Lakkoofsatu lama lakkoofsa isa kam akka ta'e dura manni murtii nutti himuu qaba nu beeksisuu qaba jedhani.
Egaa isaan mana hidhaatti nama tokko hidhanii yeroo jiran yakki inni duraa sun irraa ka'ee akka ture hin beekanii?
Hin beeku kun akka sababaatti waan dhiyaatedha malee wallaalanii miti. ergasiiti dhimmi raawwachiistuun mana hidhaa Qilinxoo kibxata kaleessaa xalayaa fidee dhufee dhimma kana dhiyeessa mana murtiitti achumatti eegaa nuun jedhanii ganamaan deemnee barfatee gara saa shanii keessa dhufee galmee kan biraa ilaalaa turanii abbootiin seeraa ergasii waajjiratti lakkoofsi lamaanuu sirriidha wanti dogoggoramee hin jiru jedhanii inni kun galmee isa duraati inni kun immoo isa kanadha jedhee abbootiin seeraa ibsaniif. waajjira keessatti nu waamanii. Isa seera yakkaatti jijjiirame hin beeknu nuyi isaanii duraan shororkeessummaadhaan ittiin himatame beeknaa jedhamanni Qilinxoo ammoo. Inni wal qabatee jiru galmee isaa wajjin jedha. Abbootiin seeraa immoo baasanii kunoo jira. Galmee inni duraas kana inni ammaa immoo kana jedheetu afaaniin itti himaa turanii nuyi ammoo barreeffamaan akka nuu kennamu barbaannee turre yeroo lama hin barreessinu. Haayikamu jedhamee barreeffameera kaleessaan hin jedhamanii kan booda deebinee qiliinxootti deebinee jechuudha. Qiliinxootti kan deebinee fi dhimmi raawwachiisaan waraqaa isiniin kennaa mana murtii olaanaa deemtanii gaafattu maaliif lakkoofsi wal darban lakkoofsi tokko waan hin taanee fi galmeen isa kam akka ta'e manni murtii nu haa beeksisuuti waraqaa kana fudhadhaa deemaa jedhanii dhaddacha kudha saglaffaaf barreessan.
Iddoo jalqaba dhimmi obbo Baqqalaafaatti jalqabame jechuu.
Mana murtii olaanaa kan federaalaa jechuudha. Dhaddacha afuraffaaf barraa'u qabaa ture. Kun dogoggora jenneetu har'a ganama mana hidhaa qiliinxoo deemne abukaatoo wajjin. Kana nuu sirreessaa jennee har'a gaafa abukaatoo wajjin deemnu ammoo waraqaan nu qaqqabee jira. Abbaan alangaa oliyyannoo dhaddacha jibbaataatti dhiyeeffateera waan ta'eef gadi hin dhiisinaa kan jedhu xalayaan nu qaqqabeera jedhanii baqqala karaa waajjiraa waamanii itti himani.
Isin immoo isaan irraa dhageessanii?
Ee baay'ee nama gaddisiisaan duraaniyyuu tilmaameera maaliif murtii seeraa hin fakkaatu yeroo baay'ee murtiin kennamu biyya kana keessatti kanaaf eenyu akka murteessu eenyu akka diigu wanti beekamu hin jiru waan ta'eef hamma inni mana galutti hamma inni dhufee maatii isaatti makamutti silumayyuu hin amanne nuyi. inni hin amannee shakkiin keenya ammaa waan dhugoome fakkaata dhumarratti baay'ee nama gaddisiisa.
Gama kaaniin abukaatoo obbo Baqqalee Garbaa keessaa tokko ka ta'an obbo Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa haala jiru irratti yaada nuu kennaniin.
Dogongorri uumame jedhameeti asii achi harkifamaa ture. Maal akka ta'e sababa isaa adda baafachuuf isaarraa mana sirreessaa Qiliinxoo obbo Baqqalaa biratti kadhanne. yeroo achiidhaan nu bulchiinsa mana sirreessaa isa isranyoch guddaa sochaamii warra jedhamu kutaa wayiitu jira warra xalayaa akkasuma barreessu. Isaan gaafannaanii xalayaan tokko jira kaaka sirreessaa jedhani wanti sirreessamus kan hin qabne. Dhaddacha kudha saglaffaa turan isaanii yeroo duraanii jidduutti gara dhaddacha arfaffaatti kan naanna'e galmeen isaanii kan liddataa jechuudha mana murtii olaanaa. Kudha sagalitti jalqabee dhimmichi walitti baay'annaan. galmeen kun gara dhaddacha arfaffaatti seenee xalayaa manni sirreessaa gaafa barreessu dhaddacha kudha saglaffaa jedhee amma gaafa nu galu amma dhaddachi jibbaataa dhimmicha akka wabiidhaan isaan hin baane dhoorka kenneera. Dhaddachi jibbaataa irraa dhoorka fiduudhaaf manni sirreessaa abbaan alangaatii fi manni murtii waliin dubbatanii waan godhan wayii fakkaata isaa kun adeemsuma seeraa keessayyuu halkan tokkoon barreeffamee halkan tokko manni murtiis ajaja akkas fakkaatu kennuun kun xiqqoo dhimmicha gadi fageenyaan mana murtii sana silaa ka garaa bal'atu. Dhimmichas gadqabee ilaaluu kan qabu silaa dhaddachi jibbaataa kana inni kun sirnuma haqaa akka olii galaatiif fakkeenya gaarii natti fakkaatu akka isaan godhan kun.
Isin har'a yeroo mana hidhaa qiliinxoo dhaqxanii obbo Baqqalaanii ni hiikaman jedhan maaltu maal ta'edhan?
nuti yaa'u dhalama kana dhaddacha kudha saglaffaa kan jedhu dhaddacha arfaffaa godhaanu barreessaannee tuqe kan nanne yeroo sanitti lakki barreeffamus isin hin fayyadu saana waan hin baaneef dhaddachi ijibbaataa mana murtii waliigala federaalaa akka isaan yeroodhaaf mirgoobii eeggameef saniin hin baane doorkamee jira beellamni isaaniitu sadaasa kudha afuritti kan jedhu nutti himanii achi boodas obbo Baqqalaas gaafa yaamsisu bulchiinsa bira jira jedhanii gaafatama mana sirreessaa sana biraa achumatti itti dhaqeen dubbise kan obbo Baqqalaas isaanittis kan himame kana akkamitti asii achi gootanii ani armaan duras zuwaayitti yeroo hidhamee ture dhimma biyya lafarra harkisaa yeroo bahuu qabutti bayuu kan hin dhabee fi gaafsanis itti gaafatamaan hoogganama kana har'as akkamitti dhimma kiyya duuba irratti harkistanii dhuma irratti immoo akkana naan jettan kan jedhu gaafachuudha kan isaanii. Lakki nuti dogongoruma jiruun malee dhimma si jalaa lafaadha harkifnee miti waan akkas akkasii dubbatanii garuu immoo dhimmi nuti harkaa qabnu iyyuu dogongora bu'uura seeraa ni qabu hin qabu kan jedhu kuni namnummaan kamiyyuu murteessuu waan danda'udha. Dhimma faaktiidha. Faaktii immoo dhaddachi jibbaataa kun ilaalu iyyuu aangoo waan akkasiin qabu mee maaliin dogongora bu'uura seeraa akka jechuun deemanis isaa miti.
Waan oliyyannaa kan dhaggeeffate mana murtii waliigalaa kan federaalaati miti?
Ee, isuma keessatti dhaddachi jibbaataa kan jedhamu jira. Dhaddachi jibbaataa kun maal godhaa? Dogongora bu'uura seeraa yookaan faandamentaal eerar of loo dhimmoota qabanii manneen murtii achi jalaa qabee hanga gubbaa jiran irra deebi'ee ilaaluuf aangoo kan qabu. Faandamental eerar of loo dogongora bu'uura seeraa jennaani. Kana ilaaluuf qofa aangoo isaa kan qabu. Amma falmiin obbo Baqqalaay lakki gaafa bayuu namni kun biyya ambaa deemee achumaan baduu danda'a kan jedhu.
Inni kan jibbaataas inni mana murtii waliigalaas akkamittiin yaada tokko dhabuu danda'u.
Ilaalcha dhimmichi itti ilaalantu garaagara ta'a ka amma murtii dhaddachi mana murtii waliigalaa wiixata irratti kenne suni murtii fakkeenya ta'uudha by the way dhaddachi suni international conventions kan mirga namaa ilaallatan kana provizhinoota hunda tuqanii heera mootummaa tuqanii dhimmicha gadi fageenyaan namni kun inumaayyuu atoo amma keewwata itti jijjiirame lama shantamii torba haa jalatti balleessaa kan jedhamus ta'e murtiin atoo itti kenname hanga amma hidhame kana caalaayyuu hidhamuu dhabuu waan danda'u yoo mana sirreessaa keessa kan ture ta'e miidhamuus danda'a hanga jedhutti deemaniif isaan sababoota hedduu ka'anii mirga ofii isaa kan eeganiin jechuudha. Amansiisaa ture kan manni murtii waliigala kenne amma kaadhaddachi jibbaataa ija biraatiin laale waan nama jibbisiisu fakkaata.
Manni hidhaa nama hidhame tokko ituu hordofu ituu mana murtiitti deddeebisu yakkarraa kaafameef yakkarraan kaafamne hin beeku.
Maal waraantiin isaanii mana hidhaa ittiin galan koo jira galmeen isaan bira jira. Yakki bileetti deebi'e jechuun keewwata isaatti jijjiirame malee galmeen isuma sana. Dogongora ol'aanaadha jedhamee illee fudhatamee akkasitti waan baay'ee nama rakkisuu miti. Dogongora sunis yeroo gabaabaa keessatti koo sirreessuun danda'ama ture. Maal godhame dhaddacha isaan itti falmaa turan dhaddacha san atoo beekan manni sirreessaa sun dhaddacha sanitti deddeebisaa atoo jiru dhaddacha isaan armaan dura gaafa dura himatamanitti dhiyaatan sanii kudha saglaffaa jedhanii barreessan inni kun maal agarsiisaa dubbii lafarra harkisanii dhaddachi jibbaataa wanti isaan barbaadan sanii hangaa ajaja kana kennuuf wal dubbisuu wayii waajjiru fakkaata itti gaafa laaltu.
Garuu hammatu dhaddacha arfaffaa jedhanii barreesseera ta'ee manni hidhaa qillinxoo dhimmichi hin dhuma ture.
Hin bayaa ture kaleessa bayaa ture.
Amma immoo xalayicha naa sirreessaa jettanii immoo yeroo dhaxxanii kan jedhame.
Mee galmeen kun isa ta'uu isaa qulqulleessaati nu ergaadhaniiti gara mana murtii olaanaatti nu ergan manni sirreessaa. Gaafa achi nu ergan immoo dhaddacha obbo Baqqalaan Garbaa achi falmaa jiranii arfaffatti barreessotoo qabanii dhaddacha kudha saglaffaa dhaniiti barreessan. amma mana murtii yoo immoo lakki dhaddachi arfaffaadha kan dhimmichitti ilaalaa jiru kudha saglaffaa kan jedhu kana sirreessisaa koottaa mana sirreessaati jedhanii gaafaarra dhannu immoo dhaddachi jibbaataa dhoorki isaan barbaadan sun dhufe.
Garuu akka seera biyya sanaatti manni hidhaa mana murtii jala jira moo mana murtiitu mana hidhaa jala jira?
Waajjirri kamiyyuu namni dhuunfaa kamiyyuu ajajni manni murtii kenne sun dogongoras ta'ee dogongora ta'uu baate dogongoraa miti kan jedhu booddee falmuu qaba malee ajaja mana murtii san raawwachuuf kama seeraa qaba. Muuxannoo jirurraa yeroo baay'ee kan mul'atu warri mana sirreessaa kun irree waan qaban fakkaata qabatamaan jechuu kooti seeraanis aangoo akkasii qabaachuu baatan.
Kanaaf amma beellama kan biraatu kenname.
Ee mirga wabii kanarratti falmii geggeessuuf sadaasa kudha afuritti kan kenname beellamni idilee mana murtii olaanaa irratti qabnu garuu kan ragaa aangaa'onni mootummaa akka irratti dhiyaatanii konkololessa digdamii torba hanga digdamii sagalii kan jiru kana jechuudha.
Obbo Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa carraa naa kennitaniidha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Qondaaloonni Niw Yoork nama magaalattii keessatti kaleessa konkolaataa fe'isaa kireeffame karaa namoonni fi biskileetiin itti heddummaatu toofuudhaan namoota hedduu galaafate qorachuu jalqabanii jiran. Namna leellaa kaleessaa sana geggeesse jedhame Seyfulo Saipov bara 2010 Uzbeek irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti kan godaane yoo ta'u fuula miidiyaa hawaasummaa qabiyyee garee shororkeessummaa Islaamik Isteet qabutti hidhata qabaachuu isaa dubbatanii jiru qorattoonni. loltoonni raayyaa waraanaa Itiyoophiyaa duula mootummaan Somaaliyaa hidhattoota Alshabaab irratti geggeessuuf karoorfate deeggaruuf jecha daangaa qaxxaamuranii Somaaliyaa seenuun isaanii gabaasamee jira. Magaalaa daangaarraa Dolloo jedhamtu kan kutaa Somaaliyaa geedoo keessatti argamtu irraa jiraattonni har'a ganama yoo xiqqaate konkolaatonni soddoma ta'an loltoota Itiyoophiyaa fe'anii gara Somaaliyaatti seenuu dubbatanii jiran. hiriira kaleessa magaalaa galma mootummaa eertiraa asmaraa keessatti geggeessame irratti tarkaanfiin okkaraa fudhatamuu isaatii fi sagaleen dhukaasaa dhaga'amu embaasii yuunaayitid isteetsi kan eertiraa jiru kaleessa gabaasee jira maddi dhukaasichaa eenyu akka ta'e garuu hin dubbanne viidiyooleen agi tokko feesbuukii tiwutarii fi yuutuubii irratti maxxansamanii ba'an akka agarsiisanitti yeroo hiriirtonni giddugala magaalaa asmaraa keessa fiigaa jiranitti dhukaasni dhaga'amaa ture. Hoogganoonni Burundii fi biyyoota giddugaleessa Afrikaatti argamanii akka baqattoonni siyaasaa Burundii gara biyya isaaniitti deebi'an gaafataniyyuu biyyattii deebi'uun akka nageenya isaaniitiif amansiisaa hin ta'in dubbataa jiru. Baqattoonni kun yoo gara Burundiitti deebine hiraarsa mootummaa Burundii jala galla jechuudhaan kan isaan sodaatan. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Tamsaasa caqasaa jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waldhaba naannoo Oromiyaatiif naannoo Sumaaleetiin keessumattuu naannoo Oromiyaa irraa nama kuma hedduutti baqate. Harargee lamaan keessaa Booraan Baalee Gujii keessaa nama hedduutti baqateetiin gargaarsa eeggachaa jira. Keessumattuu kolleejjii Rifti Vaalii taa Finfinnee jirtu naannoo Gootaraa keessatti nama kum tokko olitti baqate. Naannoo dhibiilla akkanum namni hedduun baqateetiin gargaarsa eeggachaa jira. Harargee jennaan, Gincii jennaan, naannoo Adaamaa jennaan, koreen qindeessituu gargaarsaa maal jette. Tana qophii bor keessatti dhiyaanna. Yaada qabdan nu barreessaa nu bilbilaa. alii birraa anis biyyaan qabaa jedha gamkeennan agarreessi nu bulaa sagantaa afaan amaaraatti itti fufu kanaan duubatti.
Agarsiituu hundaa biyya midhaanii fi albuuda adda addaa. Addaa fi gammoojjii gaarranii fi raaroota kan hormaanni quufa haadha beeyladoota. Haadha beeyladoota. Anis biyyaan qaba biyya biyya jaalatu biyya tolu Oromiyaa heddumaan badhaatu.
Gosti shimbiroolee kan halluu.
deemte